iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero mudusange no kuri yutube na fesibuke kuri voa radiyo yacu kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho murakurikira iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo gihita kandi n'igihe cyose kuko kizahoraho mushobora kukihasanga murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ariko nyine nk'uko tumaze iminsi tubibabwira gahunda yarahindutseho gatoya ku wa kabiri no ku wa kane bwo muzajya mwumva ibiganiro bizaba byahise ku wa mbere cyangwa se ku wa gatatu ntabwo rero tuzajya twakira telefone zanyu mu kiganiro murisanga cyo ku wa kabiri n'icyo ku wa kane ndabashuje rero nanone murisanga muri kumwe na kamirindi tomasi uyu munsi mwese muratumiwe umwanya ni uwanyu mwisanzure umwanya twawubahariye musangize amakuru yanyu abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya rero ni uwanyu twawubahariye ni uko nduwumukiza francis ati ahubwo iyo munterefona nababaza igituma mutarungika amakuru mu buryo bwa odiyo nduwumukiza rero francis tumaze kumubona nduwumukiza we uraho urakomeye
ndakomeye cyane umwaka mushya muhire kandi
yego wa twese none a- amakuru ku- kuyo- kuyarungika ku buryo bwa odiyo ushaka kuvuga ni ubuhe
Eh, amakuru ngaha turetse ayo dusoma ku buhinga bwa facebook Eh,
kare twaba turonka amakuru kujya kwa kwa za bbc
yego eh, tukamenya amakuru yo mu karere ariko murabona ubu yego nibyo turasoma turaza turasoma Mhm.
muba kumva rero ngira ngo aya makuru muta- mutaza ngo mwandike yose ngo muyandike ibyo n'ibyo
Ni- watanga urugero
Oya, nashatse kuvuga iyo muriko murandika kuri facebook bijya bintu bikeya duza kuronka amakuru yose
noneho nimba nsobanukiwe neza urifuza yuko kuri facebook uku nguku tuba tubatumira noneho tuzajya dushyiraho n'amajwi Mm.
tukavuga tuti urugero uyu munsi reka dufate urugero rw'uyu munsi uyu nkabyivugira mu majwi Eh.
noneho nkayashyira kuri facebook
yego ushobora gukanguza kuri facebook kujya ijya live yego
cyangwa mukagira odiyo nyine murabona ajya amakuru akunda kumara iminota nka mirongo itatu yego yari tuvuga tukumva umunyamakuru yashyitse ku kibuga aka- akadetaya eh, Mm.
akavuga ibyo n'ibyo uwashyitse ku washyitse ku ku rubuga
ye ibyo ngibyo tuzajya muramwumva yego komeza muramwumva nka muramwumva nka umurundi ni de wa mugabo witwa
ukora hano kuri eh, wa- ukora ukora hano kuri ijwi Kenya, rya ukora amerika muri kenya kuri siporo eh yego ukora kuri siporo muri kenya ni ndebe eh, eloge akagi akagi- eh, akagenda kuri tere akavuga ibyo yabonye akavugisha abantu
ariko ajya abikora eh, eh, eh, ayo niyo makuru tuba dukeneye umuntu akaba yanditse kuri tere muga mugiye murandika tuya gusa dusanga ari amakuru make cyane
mu yandi magambo kuri za facebook kuri kuri ku rubuga rwacu rwa internet kuri za youtube za instagram zacu urifuza ko tuzajya dushyiraho amakuru Mm.
menshi menshi menshi menshi yo mu karere
yego amakuru yo mu karere Kandi ari audio.
yego eh, ikaba ashaka nayo eh nayo muri ibyo bihugu nyine amakuru avuga ku isi tuba tuyakeneye yose ah, ariko koko kuri urwo rubuga rwanyu rwa facebook mugashyira live eh, kujya kwa bibisi nababwiye bibisi mwazi ibigira nibaza ko nayo ngira mukabiyumviriza
ye ubutumwa bwawe ndaza kubushyikiriza abandi bose dukorana n'abankuriye muri serivisi hanyuma ubwo ngubwo Eh, ni inama nziza utugiriye mbese utuzamuye mu ntera nda- ndagutumikira rwose
ah, si murakoze cyane hanyuma ntabwo nakubajije aho uherereye nduzi nimero yawe ari iy'i burundi ariko se ubundi uherereye hehe
jewe ndi bujumbura mu burundi nuko nuko urakoze ndi umukiza
yego murakoze namwe ye umunsi mwiza
yego namwebwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga ikiganiro cyanyu gihita noneho kizajya gihita twakira amatelefone yanyu ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu noneho rero ku wa kabiri tuzajya duhitisha ikiganiro cyahise ku wa mbere ku wa kane tuzajya duhitisha ikiganiro cyahise ku wa gatatu ni ukuvuga rero ko ku wa kabiri no ku wa kane tutazajya dufata nimero zanyu tutazajya mbese tubahamagara kubera ko icyo ki- ikiganiro cyo ku wa kabiri no ku wa kane ntabwo ari ikibiriraho kwa kundi ntabwo ari live mu yandi magambo kuri telefone dufite bishimimana eric bishimimana yego uraho urakomeye
ndashima uherereye hehe bari ntere y'ubujumbura nuko amakuru yawe rero
ni meza cyane turashima yego umwanya ni uwawe vuga ibyo ushaka
Eh, nk'intererano nashikiriza
yego kuvuga yuko mu burundi turakunda cyane radiyo y'ijwi rya amerika ni ukuvuga yuko mugiye muratambutsa ibiganiro kuri facebook nko ku buryo bw'amashusho wa ndiregite kubera yuko mu burundi atamega heza dusiye tubakurikiranaho Mm.
bitworohera cyane
ku ku buryo twajya dushyira amakuru ku mbuga mura-
Eh, eh, mugatambutsa ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo turonke ukuntu tubashiki- tu- tubakurikirana kubera yuko uburundi nta megaheze ya radiyo ijwi rya amerika zihari
ariko rero nyine kuri kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu biba bihari buri gihe kuri yutube kuri vewa radiyo yacu biba bihari buri gihe n'ubu ngubu ibyo turi kuvuga biri guhitaho ikibiriraho kuri fesibuke naho vewa radiyo yacu ni uko mu magambo makeya no ku mbuga nko- ngurukanabumenyi biba biriho ahubwo jya ugenda uhasure
Ah.
yeee ariko nta nta biganiro tujya tubona novuga bi- biri mu buryo bw'amashusho cyangwa videwo nko ku mbuga za yutube za facebook ni gake tubibona vrema muvuga mugiye murabitambutsaho nka ndirete cyangwa mubi- mubipostinga navuga yuko byogenda neza cyane ye twaratangiye turimo turikosora kubera inama mutugira nabyo rero nabyo rero ndabwira abo dukorana n'abadukuriye bose hanyuma tuzashyiremo ingufu kurusha uko bisanzwe bishima imana ndagushimiye
murakoze cyane natwe turakengurutse ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare ndayiragije jerome ndabona nimero ye yari ariyo muri uganda ndayiragije
yabwiye uraho urakomeye
eh tumeze neza kamirindi sinzi ko uri kamirindi nibyo ni kamirindi tomasi murakoze cyane ye nuko muri uganda urimo urakora iki se
muri uganda ndi ndi mu kazi Ah, urikorera utwawe
oya nkorera umuntu navuga ko nkorera umuntu kubera ko n'uwanyizeye ameze gukora Mm. nuko Eh, iyo nama y'ibihugu bidafite aho biboga- bibogamiye wowe yakiriye ute
ah, inama y'ibihugu bidafite aho bibogamiye nayakiriye neza Ah,
nusaba ko n'ibigiye kuzoyivamwo byoba ari byiza yego
hanyuma nk'uko u- uhavuye ahejeje kuvuga uti uko byogenda kose ndasaba uko twoza tugezwaho mu buryo bw'amashusho ye twasaba natwe uburyo uko byogenda kose tworonka andiregite wa mugani w'ikinyamazuru yego tukaza dushobora gukurikirana uko ibiganiro biba bihagaze Mm.
rero ikindi nk'aha muri uganda usanga kugira ngo dufate iradiyo y'ijwi rya amerika bikomeye ni mpaka tube turi kuri interinete gusa ye mu majyepfo ya ya uganda nzi ko hari radiyo yego i- ariko nyine ishobora kuba itagera ikampara kuko ni fm
Eh, ishobora kuba itajya ikampara ubwo ngubwo nabyo ndabibwira abankuriye barebe niba hari ukuntu eh, fm yajya yumvikana mu mu- aho ngaho ikampara okay hanyuma ikindi Mm,
eh, iyo biramutse bishyitse tugaca ku buhinga bwa interinete kugira ngo tuyumvirize live kuri interinete tutarinze kunyura kwa ya maradiyo yandi bir- birangora ku- kugira ngo ndayishyikire eh,
Eh, mwompa ubuhinga bushobora gukoreshwa uyu mwanya ugezeho ikiganiro nkabikurikirana nciye ku buhinga bwa interinete nabwo nta kibazo
ku buhinga bwa interinete nimba ufite ubusho- ubu- uburyo bwo kuyigeraho n'ubu ngubu Eh, genda kuri wa eshatu akadomo aha, radiyo yacu voa eh, akadomo mm, com
yego com ni com mu gifaransa eh, mm.
ibi ngibi turimo kuvuga urabyumva
sawa murakoze Ikibiriraho nibyo rwose.
bidashobora kuzoza birancika cyane uko byogenda kose yego wowe nyine ubwonko bwo tugiye kukureka hanyuma dufate abandi ariko abo bandi bagiye kugukurikiraho nujya kuri urwo Eh.
rubuga urabyumva cyangwa se Ndashobora nujya kumva ibiganiro bakurikijeho igihe ibyo turi kuvuga rwose urabikurikira ikibiriraho kimwe nuko abikurikira kuri youtube kuri voa radiyo yacu
Mm, cyangwa mu ijambo rimwe voa radiyo yacu mu ijambo rimwe ego ndetse no kuri facebook kuri voa radiyo yacu
ego cyane murakoze yego nikose kuri umurundi Eh, ukaba uri kure y'igihugu cyawe usibye ko atari kure cyane waba wamenye waba wamenye iyi nkuru y'inshamugongo ya adriyene nahimana
ego nayimenye sinayakiriye neza kuko ni novuga ko yari umubyeyi kuri twebwe kuko ni umukino wiwe mu bisanzwe watwubaka Mm.
nk'uko pacifique nahazwe yabyanditse avuga ati benshi twakuze tumwumva ndi mu bakuze bamwumva nco novuga nconka Mm.
ncumva iyo nkuru y'incamugongo uko byagenze kose abarundi yoba yashoboye gushikira ntibacike intege ntibacike ivutu ni bake ndi muri benshi b'iyo nkuru bashoboye kuyisoma kuri interinete bikiri mu gasheshe kare Mhm.
siniriwe meze neza mu kirundi cyiza novuga yuko nasa n'uwahungabanye no mu kinyarwanda guhungabana iryo jambo ririmo Eh, riba ririmwo okay Eh.
hanyuma no muri komenti nashoboye gukora navuze nti turahombye kuko tubuze umumama w'akarorero inyigisho yaduha ntaho tuzoshobora kuyironka Mm.
nubwo hoza umukinnyi ashobora kumwigana sawa akaba yoshobora kuturemesha twumva ko ibihe turimo tutigeze tumubura ndumva byatugoye kwakira ntawe tworo nk'umuntu mu magambo makeya kuzabona umuntu ugwa mu kirenge cye biragoye cyane nka adiriyani ntawe twobona Byo- byogora byogorana kandi ndazi ko n'igihugu cyahombye umuntu yashobora gutanga ubumenyi Mm.
akavugira mu- mu mvugo isobanutse mu gihe gito akigisha benshi Mm.
Eh, rero urumva kabisa twese nta tumeze nk'abahungabanye nta muntu ya- yigeze amera neza uno munsi nk'uko umuntu yarimo arasoma kuri interinete natwe turi hanze y'igihugu urumva kugira amakuru yo mu gihugu cy'iwacu dushikire niba byoroshe ni mpaka duce ku iyi ijwi rya amerika voa byansa naho urumva biba byanse nyine Eh.
Eh, murakoze cyane ndayiragije ni igihe ugushimiye cyane ugira umunsi mwiza murakoze cyane kamirindi namwe umugoroba mu gicamunsi cyiza kubera ko ubu ubu ngubu mwebwe muri hafi saa moya y'ijoro Ah, tugira tugere mu ijoro yego ukomere Eh, tugira tugere mu ijoro eh, murakoze Ye- cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umubyeyi adriyene nahimana tumaze kuvugana na ndayiragije jerome uri i kampala yabaye icyamamare mu ikinamico ninde ninde yahitaga kuri radiyo burundi no kuri televiziyo y'u burundi bose rero nyine bavuga yuko ari- yari nk'icyitegererezo urugero mu bakinnyi no mu buzima busanzwe abakinnyi b'abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi aba abakinanye nawe rero by'umwihariko mm, bata- bavuga yuko atari umuryango we wonyine ubuze umuntu ahubwo ko n'igihugu cyose nyine kibuze ndetse ndayiragije jerome nawe arabivuze ndetse n'umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye nawe ubwe yamutanzeho ubutumwa yandika ku rubuga x rwahoze rwitwa twitter avuga ko igihugu kibuze umuhizi yahanura abantu abicishije mu bitebu ibi rero turaza kubigarukaho mu makuru yacu n'umunyamakuru wacu eloge wirika neza ukorera i nairobi muri kenya arimo aradukorera iyi nkuru noneho rero duhamagare asiteri kana
iya mwiriwe neza kabiri uraho urakomeye
ndashimira nyagasani ndabona uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo
yego ni hehe neza neza
mpagaze aho bita kuri grande barriere zinashaka guhuza kongo na n'igisagara ca igisagara ca goma n'igisagara ca gisenyi eee kuri garandi bariyeri
yego Mm, nuko amakuru rero
amakuru ni meza gusa turiko turabona amatangazo yemeza yuko na kongo yo gufunga imipaka ntabyo turamenya kuko dusanzwe tumenyere yuko hano bafunga isaha icenda z'umu- z'umuhingamo ariko bariko baratubwira yuko guhera uno munsi nonaha guhera uno munsi kuyi tariki imipaka nayo ifunze singe badutoreza mutubwire ko ari byo ye noneho eh, ndabwira abarimo bategura amakuru ubu ngubu baze kutubariza Eh.
niba ari byo koko mu magambo makeya uravuga yuko umupaka wa garandi bariyeri bashobora kuwufunga noneho ama- a- amasaha mbere y'igihe cyari gisanzwe
niya guhera bafunze isaha icenda ryari gisanzwe ariko hari itangazo ariko rira- riracicikana ku mbuga nkoranyambaga ryemeza yuko imipaka yose u rwanda ruhana na kongo ifungwa
ubu bafunze
ya bamaze gufunga nonaha bamaze gufunga ubu n'agacerere nta muntu nta muntu impande zose aka kanya ndi kubona abasirikare b'u rwanda hakurya ku ruhande rwo hakurya n'abakongo hano
ubusanzwe bayifungaga sangahe
isaha icyenda byari ngombwa yari isaha icyenda ariko uno munsi n'ibitamenyerewe hari n'abasirikare benshi isaha icyenda y'ijoro
Ah, by'umuhingamo by'umuhingamo ku masaha yo mu rwanda no mu burundi
no ndavuga kuyifunga
yego yego yamifungwa isaha icyenda ku masaha ya hano ya hano mu- mu rwanda no mu burundi yama yafunzwe buri saha icyenda ariko none uno munsi hari itangazo ryemeza yuko uyu atari gufunga ba- bageze ikirenge mu bafashe ingingo z'uburundi yafashe nabo niko i- isaha icyenda ntabwo ndi gusobanukirwa neza kandi ndahamya ko atari jyewe jyenyine ni ukuvuga isaha icyenda Ya- ni kuvuga eh,
U- ubundi bwo imipaka ya hano ingingo imaze igihe yugurura isaha imwe isaha bavuga ko ari isaha cumi na zibiri z'agatondo kugeza saa icyenda z'umuhingamo
i- i- icyenda z'umuhingamo ni ukuvuga saa tatu y'ijoro cyangwa ni ukuvuga saa moya y'ijoro
saa icyenda zo ku mutaga ba- zo ku mutaga igi- ku gicamunsi niho bafunga buri munsi ye ibyo ari byo byose nyine abakurikira ijwi rya amerika bari kubyumva kandi nyine nda- n'abo dukorana ndababwira hanyuma twese tuze gufatanya turebe uko bimeze mbese mu magambo makeya urakoze cyane yego ye Eh, umugo hanyuma Yego.
ikindi noko- nokongeraho nomanza guhuza umuryango eh, umuryango mugari w'abakinnyi ba ninde
subiramo turabuze umuga umuryango mugari w'abakinnyi ba ninde abakunzi abarundi baba bakurikira umubyeyi adriyene nahimana ya yari umukinnyi wa ninde
yego ni uru- ni urupfu rwacu wabaje twese eh, nk'urwaruka twakuze tumwigiraho byinshi hari urwaruka benshi twagiye tumwigana bamusubiramo imvugo ye ariko kumusubiramo ntibyakuraho yuko tumubona yarikiremesha tuzomukumbura kandi tumwita urubyiruko ridashira
nuko nuko mwihangane erega ntirumenyerwa ni niko mu kinyarwanda tuvuga ntirumenyerwa ya niyo nzira niyo nzira twese ye hanyuma aseri igihe ukiri ku murongo eh, yego abo dukorana bamaze kumpa ubutumwa eh, Yego.
bambwira yuko impamvu ibyo byose by'umu- by'umupaka no kubona abasirikare abasirikare hakurya ku rwanda hari- harimo ibintu bibiri icya mbere ni uko yego aho ngaho nyine ku gice cya goma hashobora naho kuba hari umutekano bakajije umutekano ariko ya by'umwihariko ku ruhande rw'u rwanda rwo urabizi neza yuko hari icyuka kibi n'ejo bundi hari abasirikare uko twabikurikiye b'abanyekongo bashobora kuba barambutse umupaka nuko warabikurikiye Ah, narabikurikiye twarabibonye ariko ubu none n'ibintu bidasanzwe turiko turabibona nk'ibintu bidasanzwe yereka rero nkubwira impamvu n'abanyarwanda rero bashobora kuba bafashe ingamba zo gukaza umutekano ku ruhande rwabo impamvu ni iyihe ni ukubera Mm.
yuko perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi azarahira ejo hari abantu rero bateganya yego imyigaragambyo usibye ko ubwo ngubwo hashobora kuba hari n'ibindi twebwe tutamenya ibyo ari byo byose inzego z'umutekano zo ziri kwitegura kugira ngo zifate ingamba hakiri kare zizakumire ikintu cyose gishobora guhungabanya umutekano muri icyo gihe nyine umunsi w'ejo wose n'igihe perezida Tshisekedi azaba arimo yimikwa ni ukuvuga rero nyine u rwanda narwo ntabwo rwarebera gusa ngo abantu barunyure mu- muri humye wenda ntawamenya mu magambo makeya bitewe n'uko Mm.
perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo azarahira noneho rero hakaba hari abantu bateganya imyigaragambyo wasanga hari n'abandi ahari bateganya ibindi ntawamenya ngibyo rero impamvu yateye ko grand barriere ifunga kare kandi nk'uko ubivuze ukaba ubona n'abasirikare benshi ku ruhande rw'u rwanda ndagushimiye cyane rero ya murakoze ariko akandi kantu nabonye hano katanegereye novuga ati bo kongo nyine ni kongo ifise ibyayo
yego mu masaha make mu masaha make yashize habaye isanganya aho hari umushoferi yagize isanganya agonga umwana w'umunyeshuri Um- uwo mwana yapfuye
ya yahise apfa none yahise apfa ariko abaturage n'abapolisi abaruraje bari bahari ntabwo bihutiye gukingira umushoferi umushoferi bahise ba- ba- bamwishe nawe ba- bamurunguje bamu- bamusutse ko esanse arapfa nawe n'imodoka ariko aratwaza barayiturira
ibyo byabereye igoma
ya byabereye igoma muri ndosho muri ndosho mu kanya gato
uwo mwana yari afite nk'imyaka ingahe
iyo bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu
ababyeyi be bihe- bihangane ni uko ndagushimiye cyane
arakoze ye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga nuko nk'uko nyine twatangiye tubibabwira uyu mwanya ni uwanyu musangira amakuru n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bose abakunzi b'ijwi ry'amerika nuko noneho duhamagare hakizimana diyomeda hakizimana halo urahura akomeye ni amahoro n'amahoro uherereye hehe
yewe ndi muri komine buyengero intara ya rumonge mu gihugu cy'u burundi yego uratangaza iki rero
bagomba kubasangiza amakuru y'umugambi payeje bashinzwe n'umukuru w'igihugu ingene bariko barafasha urwaruka na twebwe tukaba duhurikiye muri uwo mugambi
yego uyu munsi tukaba turiko turakora umugambi wo kurima ibiraya rero turavye aho uwo mugambi ugeze tukawushima cane kubera eh, baraturonkeje ingurane none ubu rwaruka ruri ku kivi n'abenegihugu bari ku ruhande bose barashima uwo mugambi ngene uriko urakorwa kuko nabo nyene baharonkeye akazi baharonkeye n'isoko ry'ibidandazwa vyabo M- wowe ubwawe uri muri koperative ego ndi muri koperative turime kijambere do runyinya hanyuma uwo mugambi tukaba turiko turawukora turima ibiraya ku eh, ku ngurane twahawe n'uwo mugambi payeze watangujwe n'umukuru w'igihugu
hanyuma ko abanyarwanda n'abarundi bamenyereye guhinga badahindura imi, imi kurima guhinga ni ukurima badahindura imikorere do bagakomeza gukoresha ibya gakondo mwebwe mufite tuvuge inyongeramusaruro za kizungu za kijyambere
Eh, no, gu, no kurima murima gute aho ngaho mu mirima ego tugomba kurima nyene ku buryo bwa kijambere ku buryo dushobora ku- kuronka umusaruro umeze neza kandi ushobora guteza imbere ikomine n'igihugu mwari mwasarura na rimwe
oya niho tugitangura kubera turiko turashigikirwa n'umugambi payeze wa- watangujwe n'umukuru w'igihugu yawutangije ryari
abaheze imyaka ngira ngo nk'ibiri mugabo twebwe du- kubera ba- eh, twata- twatanze amadosiye yacu mu kwezi ku- kwa kabiri k'umwaka uheze ubu rero niho twari tugishikira twaronse uburyo niho tugitangura
babahaye ingurane y'amafaranga angahe se
miliyoni icyenda n'amajana ane muzayishyura
yego tuzoyishyura mugabo nta nyungu bisaba ya ni umugambi yatanguze kugira ngo urwaruka rwinshi rushomereye rutagira icyo ruhaye rurakoze. bikunde yuko batangura imigambi yabo
muzatangira kwishyura ryari
dutangura kwishyura mu kwezi ni ukuvuga baduha amezi nk'atanu kubera turi muri koperative y'uburimyi kugira ngo umwimbu wa mbere ubonetse umaze kuboneka niho duca dutangura kwishyura
no mukazishyura mu gihe kingana iki mu mezi angahe cyangwa mu myaka ingahe mu myaka itatu niho twishyura ongera usubiriremo urwaruka amafaranga babahaye wongere ubasubiriremo ni- n'igihe baza cyo kuyishyura kugira ngo basobanukirwe neza nabo ushobora kungura igitekerezo abatari babizi Eh, hariho abo usanga batari bazi uwo mugambi w'umukuru w'igihugu payeje ni umugambi yatanguze kugira ngo urwaruka rwinshi rushoboka ru- rushobore kuronka icyo rukora rero uwo mugambi nta ne- mu kuwutanga utanga mu- kuri interineti hanyuma bakaraba dosiye yawe hanyuma bakayakira bakayi bagahita baguha ingurane nka twebwe muri iyo koperative baduhaye miliyoni icyenda n'amajana ane turiko turarima hanyuma tukazoyishyura mu myaka itatu kandi nta nyungu badusaba hanyuma ni mu kuyishyuza ntiba- ntibahindagiza hanyuma kandi barakurikirana n'ingene uwo mugambi uba uriko urakorwa urwaruka nk'ubu bura- barawishimiye n'ababanyi kubera twaciye dutanga akazi eh, akazi k'aba- k'abadufasha kurima abatugurira amase bose bararyoherewe uwo mugambi ingene turiko turawurangura nuko nuko hakizimana wenda agushimiye murakoze cyane yewe umugoroba mwiza murakoze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwana- ni umwanya wanyu mumbabarire ni umwanya wanyu wo kungurana ibitekerezo wo guhana amakuru mbese mwese banywanyi b'ijwi rya amerika kuri telefone dufite uwimana alexi uwimana
karame uraho neza
turaho umwaka mwiza
kuri twese uherereye hehe
murereye i kigali mu rwanda mu karere ka gasabo uratangaza iki rero
nagiraga ngo mvuge ko kuri irahira rya perezida felix tshisekedi
yego ni ukuri ngeni ni ukuri nishimiye itorwa rya nyakubahwa felix tshisekedi kuko mu kwezi kwa cumi na kumwe nari ndi masisi nabonye uburyo abaturage bo muri congo bamwishimiye mbona uburyo banyotera no kuba yatorerwa indi manda ya kabiri bityo njyewe sinemeranya n'abantu bavuga ko amatora yo muri congo yabayemo uburiganya kuko abaturage benshi mirongo icyenda ku ijana bari bashyigikiye kandidatire ya felix gabe yuko yanatorwa ye nawe waramutoye se
njyewe ntanamutoye kuko ndiyo ndi i kigali mu rwanda na- ayo matora yabaye ndi mu rwanda ni umutego nari ngukubise nuko ubwo rero nagiraga nagiraga ngo mvuge ku bijyanye n'irahira rye ry'ejo Mm.
ni uko yifurije kurahira neza kandi akaba yavugurura igihugu akavugurura inzego za leta agashyiraho inzego z'ibanze ku buryo ki abaturage bazajya zisangamo abaturage nabo bari mu bwigunge Mm.
kandi akaba yaherutse umurongo n'ubukungu bwa kongo butwarwa n'i- n'ibihugu bikomeye by'amahanga abaturage ni ukuri baku- ba- ba- bakorana na leta byuzuye kandi na na bari abarwanyi ba zamende bagahabwa umurongo bakareka kujya bivanga n'abaturage ahubwo bakaba ba- ba- bashyira bahabwa umurongo neza kuko usanga akenshi batumvikana ibyo batumvikana n'abaturage
ye ariko se ni mfite akabazo gatoya nk'ibyo ngibyo kongo ibyumvise ikavuga yuko uri umunyarwanda wivanga mu bibazo byayo bwite wasubiza iki Oya, ntabwo ndi umunyarwanda kuko navu- ntabwo ndi umunyarwanda ntabwo ndi umunya- navukiye muri congo uri umunyekongo uba mu rwanda
yego ndi n'umunya- mama ni umunyarwanda papa ni umukongomani
ubwo rero ufite ufite ubwenegihugu bubiri kubera ko itegeko nshinga ry'u rwanda ryemera yuko umubyeyi wawe na- uwo ari we wese aguha ubwenegihugu
yego ye ndi uwimana nanjye ngo ndi uwimana uwimana birasa ndagushimiye cyane Eh, murakoze murakoze nani waho umugisha radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uwimana nawe rwose imana iguha umugisha nimba imana ibaho nuko noneho duhamagare ndi uwimana inosenti ndi uwimana
reko ndabumva uraho urakomeye
reko ndashima imana nuko uherereye hehe
ngaha mu kas- mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ye umwanya ni uwawe rero
Eh, umwanya muri kano kanya igitekerezo navuga Mhm.
hano mu kanyosha mu kubera ibintu by'ifungurwa bimwe bimwe biriko biduga ku giciro cyane duhereye nk'ifungurwa ibiharage umuceri tudasize ko hamwe n'ibintu by'ubunyobwa bitera biduka cyane sinzi igituma sinzi ko ari amadolari yadutse sinzi ko ariyo biva byadutse bitera bizamuka cyane Eh, n'ikindi dukwiye abanyagihugu tubura cyane twifashisha ni ikintu cy'isukari isukari m- muri ayo amezi abiri aheze barayidugije ku giciro cya leta mugabo naho bayidugije ngo izoboneka ntiboneka naho ibonetse iboneka kuri magendu sinzi igituma rero itaboneka kandi numva baratanze umugwizatunga wo mu rwanda ngo azohora atuzanira isukari naho nyine twararindiriye amaso yahetse mu nzu icyo tubuka cy'ibintu bizamuka ku isoko sinzi icyo biri ko birapfa ko twashaka tubaze yuko numba ari igitoro cyaradutse cyangwa numba n'ibindi cyaradutse bakatubimenyesha hakiri kare kuko bitera bizamuka cyane hano i burundi niko se nduwima uvuze ngo hari umugwizatunga w'umunyarwanda bahaye isoko ryo kubazanira isukari nakurikiye neza
nakurikiye neza baheruka kumwemerera mu kiganiro umukuru w'igihugu aheruka kugira umugabo tujye tubona isukari tutayironka neza sinzi ko aratangura kuzana imitahe umukuru w'igihugu evariste ndabishimiye yarabyivugiye ubwe
araheruka gutanga ikiganiro mu bene gihugu yarabivuze sinzi rero ko imitahe aratangura kuyizana kugira natwe turonke isukari ikwiye hano mu burundi yavuze uwo mugwizatunga w'umunyarwanda yavuze amazina ye
amazina ye sinayibuka neza mugabo umenye yuko isoko ko yamaze kuyironka kugira natwe ngira turonke nk'isukari umwimbo woba mwinshi
niko se nduwimana iroseni hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika mu kanya witwa hakizimana diyomeda wavuze umugambi w'umukuru w'igihugu wo guha imitahe abantu ingurane abantu kugira ngo biteze imbere cyane cyane aburwaruka nimba nakurikiye neza wowe uwo mugambi urawuzi
iyo migambi iravugwa mugabo nk'aho duherereye hamwe hamwe ntitubona aho iyo migambi iri irakorerwa ngira iyo migambi ngira ntiratangwa avuze buretse buretse buretse hakizimana diyomede bakampaye ingurane hakizimana diyomede avuze ko babahaye ingurane ya miliyoni icyenda bazishyura mu myaka itatu nta nyungu waratangira uri umugambi
ngira ahari ngira waratanguye ngira nturakwira mu ntara zose nk'aho mperereye cyane ntabwo ndumva birashyika aho ahantu aherereye iyo ngurane bakaba barayitanze natwe nk'uwo duha nk'izo ngurane twakwiyungunganya tukazoyiriha muri ayo mezi bavutse urumva washakishiriza amakuru yabyo hehe urumva washakishiriza amakuru yabyo hehe
ahubwo nanjye niho nkeneye kumenya nk'uwo nk'ayo makuru nk'ahantu uherereye yuko buba bandika bagaca batanga iyo ngurane kuko natwe turakeneye yuko twakwiteza imbere hanyuma natwe tukazuyasubiza muri ayo mezi icyenda ushobora kujya muri meri ya bujumbura ukababaza mu gisata kireba iterambere cyangwa se mu bushyikiranganji bw'iterambere ikintu nk'icyo ngicyo ukabaza wakwiha urwo ruhayi
nzogaragaza mbatse numvirize yuko kuko barashika mu ntara zose uwo mugambi hama natwe tukawakira tukaraba ingane twakwiyungunganya
wamenye se wamenye se iyi nkuru y'inshamugongo ya nyakwigendera adriyene nahimana
ego iyi nkuru ego twarayimenye yitabye imana ejo yari agize iminsi arwaye ngo iyi ndwara y'igisukari umuntu yatanguye kumuhoza ubwa mbere ni nyakubahwa umukuru w'igihugu yamuhogeje arahoza nabo bakinana bose ati imana imwakire yari agize iminsi arwaye indwara y'igisukari ego kuri wowe urumva ari igihombo
kuri twebwe twebwe abenegihugu twamukunda ibyo yakina muri gikino ninde impanuro yatanga cyane cyane yaryoshya n'ibikino yatanga n'impanuro nuvuga ko hari muri batatu ba mbere bagize igikino twakunda cyane kandi twakurikirana cyane ngaha i burundi mugakuramo impanuro
twakuramo impanuro bahanura yatanga n'impanuro kandi wumvirije neza iki kintu nk'ibintu byose yakina wakuramo impanuro kandi uzikuyemo twazigendera rwose wowe watangiye kumwumva ryari
cy'icyo gikino cya ninde natanguye kumwumva mu bihumbi bibiri naho natanguye kumwumva igikino bagikina kugera n'ubu hose yari agikina kandi yaratangaye impanuro mwene kubwo twamukunda cyane uwo muntu cyane cyane iyo ariko arakina bakurikirana cyane cyane yatanga n'impanuro nyinshi mu bene gihugu ariko yari yaratangiye kera mu myaka y'igihumbi igihumbi magana cyenda na za mirongo inani gutyo
yari yaratanguye kera mugabo jewe nk'umwumva natanguye kumumenya mu bihumbi bibiri gushika n'ubu naho twumva rero ngo yafa- yaragize iminsi arwaye ngo- ingwara y'igisukari bahora bagendana no kumugendera urumva amagara yaramukitse no gukora yarakutse Mm.
yego nduwima ndagushimiye cyane
yego namwe turabashimiye kwama muduhamagara ku ishuri rya amerika hano mu burundi muze kwama mutwibuka minsi yose turabizirikana turabazirikana rwose buri gihe nicyo tubereyeho ndagushimiye
yego namwe ndabashimiye ku ishuri rya amerika nk'uko nyine nduwimana abivuze iyi ngiyi ni radiyo ijwi ry'amerika mbibutse ko nduwimana innocent ari i bujumbura mu burundi ijwi ry'amerika rero uyu munsi ni uwanyu ikiganiro murisanga ni icyanyu nk'uko bisanzwe ariko noneho umwanya ni uwanyu mwese murabatumirwa murabatumire mwisanzure rero muhanahane amakuru musangire amakuru yanyu kuri telefone turi kumwe na bizimungu jean claude bizimungu we
kamere urahora urahora akomeye
turakomeye turakomeye ye bam- abamfasha buretse gatoya ntugende nyine ni ukugira ngo gusa ba- bambwiye ko nduwimana jeremy nawe ategereje kuri telefone bati mubwire yihangane nduwimana jeremy rero uba wihanganye hanyuma tubanze tuganire na bizimungu jean claude nuko dukomeze bizimungu rero ndabona nimero yawe ariyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo uherereye he
nerereye mu karere ka masisi ni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru i masisi mumeze mute
masisi ni akagenda nta ntambara tutayeho mu buzima bubi cyane mbese biraturuhije
intambara hari imirwano iherutse se
Eh, na n'ubu haba- hamwe na hamwe bari kujya kubana ubu ngubu ejo mu ka- ahantu bita mu gace ko bita masigo ejo bantu biriwe bariruka ngo mbese tubaho duhagaze ubwo n'izi ntambara usanga bamwe zibahitana bamwe bakahagatiweho bari enivensi bisinzi ugasanga bari guhiga abakoranye na ba bandi n'abandi nabo batsinze ugasanga bari guhiga abakoranye n'abandi ngo abaturage bakicwa ese ubwo ni bwo buzima tubayeho
wowe ku giti cyawe uracyari mu rugo rwawe nimba wubatse cyangwa se mu rugo rw'ababyeyi bawe mbese mu magambo make yawe warahunze cyangwa uracyari mu rugo
twebwe ntabwo twari twahunga aho tunari tu- turaho ariko duhagaritse imitima tuvuga ni ukubaho mbese utariho ariko ukabaho utegereje kuko umwanya utavuga kumva ukumva biragutunguye ubwo mugahigama mukava mu nzira hakaba habaho ibitanya ariko bashaje kwihangana ba- barahunze nta bakiriye
none se ubwo irahira rya perezida Tshisekedi mwebwe muritegereje gute ejo
ubwo turinde ntibyari buvuge kuko hari nyuma yaho hari ibishobora guhinduka cyangwa se bitahinduka bigakomeraho kurushaho se nibyo mutegereje Mm. bizimungu ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero nanone bababwiye kuri telefone nanone dufite nduwimana jeremy nduwimana
aro tomasi urahora akomeye
ndashima uwiteka haleluya amen amen
nuko uherereye hehe se ko nduzi nimero yawe ari iy'Ubuju- ari i burundi
numero ni y'uburundi muri kano kanya nagakwiye gutangira gusohoka bigoro nayo yakaruzi yego nuko amakuru yawe rero
asa amakuru ni meza turashima Mhm.
sinzi kandi ngaho kuziganira ariko uko mumerewe turaho turakomeye turabazirikana buri gihe mbese mu turi ku mutima turi kumwe
na cyane cyane yego
hanyuma ndafise akabazo kamwe gatoya gusa aha
barasha tugatangura kubumviriza neza mu burundi byari zirageze rero kuko tuzi aho mbonye ibintu dushobora kubumva
none se ku mirongo migufi ntabwo ushobora ku- kutugeraho
niyo udashyire kuri facebook ntibikunda ariko kuri facebook byibura ushobora kuhakurikira kuri facebook wenda akurikira keretse rimwe rimwe kwamamaza akunda kutugora Eh, nu kubera rero ingorane za fm dufite ariko abadukuriye babirimo bari kubyigana na leta y'u Burundi kugira ngo bashake igisubizo ntabwo bigeze bicara hasi ngo bicecekere gusa eh, turacyategereje nyine igisubizo ariko nakubwira rwose ko babishyizemo ingufu babishyizemo imbaraga ku buryo fm yazongera ikagaruka mu burundi ariko rero hagati aho ngaho mu gi- nko kuri iyi saha wakurikira ku mirongo migufi sinzi niba byakunda radiyo ufite nimba ishobora gufata ku mirongo migufi ibyo bita short waves mu cy- mu cyongereza cyangwa se eh, mu gifaransa ni onde courte ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri
yego bakora ye ubundi rero nyine no kuri facebook voa radiyo yacu kuri youtube voa radiyo yacu kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com uzajya ugerageza uko ushoboye kose ariko ibyo bya fm ndabikwijeje rwose ababishinzwe abadukuriye babirimo ndagushimiye cyane na cyane cyane kuri iyi radiyo yacu turabikunda turabikunda kandi turabikunda dushyize ibiganiro byiza cyane yego nduwimana jeremy ukomereye
yego hanyuma ntihanganishe abantu bahora bakunda igiciro cyane nzi ko twabaye tubuze umukinnyi twakunda cyane kandi bakigisha cyane yego
nk'abarundi twese ndazi turababaye kandi yatanga impanuro nyinshi kandi umwumvirizo mu bisanzwe nibwo waba ufite akabazo ndibaza ikibazo waba ufite cyaguherana umaze kumva iby'iwe Mm.
hanyuma rero ndavuge muri rusange abarundi bose bihangane kweri kandi imana imwakire mu bwami bwayo ye nduwimana jeremy ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye Nduwimana Jeremy rero uyu nguyu amaze kuvuga ni umutegarugori Adrienne Ndahi- Nahimana Adrienne Nahimana yari icyamamare cyane kuva myaka na myaka mu ikinamico ninde ninde yahitaga ihitana ku- kuri radiyo y'u Burundi na televiziyo y'u Burundi nk'uko rero mwabikurikiye benshi muri iki kiganiro bararira barababaye kubera ko yabahaga impanuro cyane muri muri iki gikino ikinamico ninde umuryango we rero nyine nk'uko nduwimana jeremy yabidusabye rwose umuryango wa nahimana adrienne mukomere ntabwo isi y'ibirandura nta kandi koko nk'uko nduwimana jeremy yabivuze twifatanyije nawe imana imwakire hanyuma rero mukomere mukomere mukomeze imitima mukomeze mutere imbere mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite richard livingston livingston we
ndabumva urahora akomeye
ndakomeye livingston niyo mazina yawe yasonanye ko nuko ndumva u- u- ushobora kuba uri umurundi
Eh, ndi umurundi kamiri kabisa ariko uri muri kenya
Eh, niho ntuye muberewe mute muri kenya
Ah, muri kenya tumerewe neza na cyane cyane eh, turaryo- twararyohewe ni- n'inkuru umukuru w'igihugu wa kenya yadukuriyeho buriya viza buriya ibihugu byose bizoha byinjira ata viza bisabwa abaja kupagasa bakorera imirimo ngaha muri iki gihugu
uretse uretse tugendane ariko ariko rero uri mu rusaku reka tugendane gatoya umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakuyeho viza zande
Ah, ni umukuru wa kenya ni umukuru w'igihugu wa kenya Ah, ni umukuru w'igihugu cya kenya nari ngeze ngo ni umurundi Eh, ah, ni umukuru w'igihugu cya kenya Wi- william ruto yego yakuyeho viza zande ni bande yazikuriyeho
ni ukuvuga ibihugu byose bigize isi bizohora byinjira ku buntu yaba abarundi abanyarwanda abanyamerika buriya nta viza uzorinda gu- gusaba none se mwebwe abarundi mwajyaga muri kenya mukishyura viza
eh twaza tuzishyura
kandi abarundi n'abanyakenya bari muri yase bari muri wa muryango bi- bitaga nimba ari komesa
Eh, East Africa Community.
ya East African Community ariko na komesa a- ndi- ndumva ndumva ibihugu byose byari biri muri iyo miryango nako biri muri iyo miryango bidasaba na visa
Ah, twayiriha buriya twayishyura ku mezi atatu atatu.
kubera ko utuye muri kenya cyangwa
Eh, kubera utuye muri Kenya.
ye ni ukubera ko uhatuye ariko none se nk'ubu ngubu uri umurundi ushaka kujya kwisurira mubyara wawe uri muri kenya ukamusura iminsi ibiri itatu wasaba viza Eh. Ah, buriya nta visa visa nta yasabwa ariko Eh.
umenye buriya ko baka- baguha iminsi mikeya urenze utinze rero gu- kuba wasubira inyuma ibyo ngibyo byo birumvikana wajya mu gasho ibyo ngibyo birumvikana nta- nimba ushaka kujya kumarayo igihe kirekire birumvikana ugomba kunyura mu nzira amategeko ateganya ibyo ngibyo birumvikana
Eh, ariko ubuya buriya none wumva ko atabizi zo bigisabwa eh
oya bazokoresha eh, bazokoresha ubuhinga bwa digital ntabwo gusa ba- ba- bazogukagura gusa ukiri ku mupaka Yego.
amaburiya winjire kuri yego none se wowe ubwo rero nyine wishyura viza ya, ya buri mezi atatu cyangwa se wishyura arenze amezi atatu
Ah, buriya kuva aho bitangarije guhera uyu mwaka nta viza yi- nta viza iri kiraririye ushobora kugenda uri umurundi ukibera muri kenya nta viza ukiberayo umwaka wose udasabye viza yo, yo kubayo
ubasha buriya neza neza kabisa
icyo ni ikintu gi- gi- gikomeye cyane nuko nuko none hama yego eh, bandanya bandanya bandanya nari ngiye kukubaza ngo ahubwo hari ikindi wowe ufite kubera ko ngaho umwanya ni uwawe
Eh, je narivise ikindi ni- narivise buriya n'akabazo nabaza leta y'u burundi ku kuri uyu mukinnyi wi- wa ndinde kuko undi nanjye nabi- na- nabi- nabi- nabonye nuru- nabonye mesaje wiwe yego kuko yitabye imana uno munsi mu gatondo niho na nabisomye ku mbuga ndabisoma ku mbuga y'iwanyu ndabisoma kuri bbc buriya numvise mbabaye rwose kuko nagewe nakuze ndamwumva twamutazira mm, Maria- bikira mariya we.
mwamutazira bikira mariya
Eh, hariho akajambo yakunda ku- kuvuga bikira mariya Eh.
yewe bikira mariya Eh.
Eh. niko twamutazira rero burya abana twakuze tumuryoherewe ndinde yiwe twarayikunda cyane rwose niko mu Rero kuvuga nabaza- yego nkabaza leta y'u burundi yoba ya- yoba iriko irakorera iki ku miryango yoba uyo mupfasoni ya asize ni ni akahe gasumbuzo cyangwa agakado tuvuge bobaha ko kuvuza agasumbuzo koko wumva yari nk'umuntu yamwisha ariko kubera ya- wumvise yapfuye kubera indwara buriya nabwo yoba ara- ari agasumbushanyo yoba ari nki- nk'agakado kubera yakoreye igihugu cy'u burundi eh
Eh, none buriya leta yoba igiye gukora iki yoba igiye gufasha imiryango asize gute kuko twumvise na nyakubahwa perezida evariste yagize icyo ashishikiriza nawe nyine buriya kubera yakoze byinshi uwo munyokuru eh
Eh, muga ntituramenya rero ibyo ategekanya gufasha umuryango we nyakwigendera
wavuze wa- watanze igitekerezo cy'agashumbusho oke ibyo ni ibya leta niyo igomba kubyirebera nimba ibiteganya ahubwo si ikindi wasaba leta gifatika ni iki
ikindi ntasaba eh wasaba leta usabira adriyene nahimana na k'umuryango we
Bo, ikindi nasaba ah, nasaba nasaba leta y'u Burundi nayo ikurikirana abandi bantu bafite impano nk'izo kuko buriya yego ndabye uwo mupa- uwo mupasoni yigishije urwaruka rwinshi rwinshi cyane ni ukuvuga nabyo nihereye ko hari ibintu byinshi nagiye mfata kubera uwo mupa- uwo mupasoni rero nafa- nasaba leta y'u Burundi ko yohiga nk'abandi bantu bafite impano nkawe yego bakabiyegereza bakabiyegereza bakaba bakabahamba zabo kubera buriya hariyo utereranije umuntu ari mu gikorwa ntabwo agikunda ntabwo agikunda uca usanga rero uca usanga leta y'uburundi igiye kubura nk'umuntu adasubirira icyo gipimo cya ndinde mu gihugu cyacu
ndagushimiye cyane rwose ubwo ngubwo ndibwira yuko ibyo wifuza ibyo usaba leta y'uburundi ushobora kuba utari wowe wenyine ibyo ari byo byose ibyo ari byo byose buriya bakumvise nuko nuko ndagushimiye
nabasaba akantu gatonya yego richard livingston ni agaki
naho atari umwanya nashaka nifuriza bagenzi banjye ari abagenzi banjye duhurira kuri ku rubuga rwanyu yego
n'abamenyeshamakuru mukorana hariho benshi ndabumviriza nko mu gitondo saa sizeri na mirongo itatu ino muri kenya mba ndiko ndabumviriza amakuru muri ko muradushyikiriza yego
buriya rero nari naratanze nari nabasabye yuko nokoresha ikiganiro ku ijwi rya amerika ariko buriya sindaronka amahirwe rero sindamenya igisabwa kugira yego
muhe umuntu ikiganiro ukaba umutumire
nkashyikiriza nk'ubu nari nashatse kwigisha ukuntu handora icyo bita siteresi nayo nashatse kukigisha urwaruka kuko buriya yego
ubuzima tubayemo urwaruka rwinshi ruko ruhura n'ibintu by'ibibazo kubera ubuzima bwarazimbye rero nagomba ndabigisha ukuntu bo bamwe muri ubwo buzima barimo kuko nihereye ko nka jewe yego jewe maze kubura mukuru wanjye niwe yanyereka ukuntu yitabye Imana.
ubuzima rero maze kumubura na- nabafatwe ni siteresi kugeza yaho niyumvira ku yuko nonapfa nka baho ariko buriya maze kwigishwa eh, ukuntu bi- siteresi bo- bayihandoho yego cyangwa bayi- bayi- bayitwaramo yego niho natangiye gutembera mu- muri kenya baronkayo n'akazi njya muri kenya maze y'imyaka cumi yego
rero nicyo gituma nasaba urundi rwaruka yuko mwozompa ikiganiro je nkaba- nkabe- nkabigisha ukuntu bokwiyumva kuba muri stress bakayivamo yego ndakumvise ubutumwa bwawe ndabushyikiriza n'abandi bose dukorana ubwo ngubwo tuzaguha igisubizo ndagushimiye cyane yari richard livingston rero uri muri kenya twihuta cyane noneho duhamagare ariko rero amasaha aragiye ni ukumuha nk'umunota umwe gusa fred fred we uraba urakomeye fred hano mwiriwe cyane ndabumva mwiriwe a- irindi zina ryawe ni irihe
jewe nitwa nindabira ferdinand umurundi w'imakamba muri komine kibago ariko ubu ma- mba muri kenya ahantu bita eldoret muri kaunti ya turukana Eh, wagiye kureba se igitaramo cya kidumu ubwo giherutse
niyo nari mbi kabisa ehe nuko nuko ubutumwa bwawe rero wihuta cyane ufite amasegonda mirongo itatu yonyine
ego me bwa mbere noshima kuba ndetse umurongo nahora nanditse nimero ntibyakunda hanyuma ubaye umunsi wa mbere wo mu mwaka nshoboye kuvugira ngaha hanye kuri kuri rya amerika hama nshobora kupfuriza no kupfuriza umwaka mwiza cyane cyane cyane mwebwe bamenyesha amakuru hanyuma n'abanywanyi b'ijwi rya amerika murakoze cyane nibyo ni ndabira ferdinand ndagushimiye cyane rwose mbikuye ku mutima radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu n'ahangaha iki kiganiro muri isanga gihumurije ako karirimbo mwatangiye kumva ni burimaka yusunduru wo muri senegali ndakabasigiye murakarama Maisa tendu yodo ya mom ye Maisa tendu yodo ya mom line ni woy birima fumu yendu mayendu fayendo nane Nuoi per i mari. Fumo yendo, mayendo, payendo, nane. Sambalombe, Yamonde, Buri Sambalombe, Yamonde, Buri Sambalombe.